o reditse kgatiso ya motsweding fm konka bokamoso kwa tshimologong fela doc jaaka ke setse ke kaile gore ke c section awareness month mo kgweding e re le mo go yone e o ka re tlhalosetsa fela kwa tshimologong wa re fa setshwantsho sa gore tota ga re bua ka go pepa ka karo re bua ka ke leboga um melebo house level ga ka karo kampe cesarean infection, ke operation ke procedure e diriwang mo tsena se sesadi ga e le gore e go belega mo male ga go kgonagale go na le mabaka a mantsinyana a ka irang gore motho wa mme a belegisiwe ka operation and operation ke e diriwa mo mpeng gantse re e dira mo tlasa mokudi either in the transverse way kgotsa up and down up and down ga se

Mm, mm-hmm. a re lebelele mabaka a feletsang a feleleditse gore nako tse dingwe o fitlhele fale nna ne ke iketse ko bookelong fela motho a iketse fela re ena a ipolotserwa go pepa ka tlhago e be le mo re bego teng a ka re no a isiwe a ye go dirwa karo bontsi jwa mabaka a feletsang a dirile gore bangwe ba bome ba iphitlhele le gore ba feletse ba pepile ka karo ya boeleng okay mabaka a go belega ka karo re na le se re tsang gore ke um eh, fetal five kore eh, hospital cost gore because of ngwana kgotsa maternal because of mme so because of mme go simole ka mme ka tswa yang gore mme o na le bolwetse malwetse a tshwanang le bolwetse and then le malwetse a and then um go tsa go diragala gore um marapo a mme a mannye kgotsa a pitlagane a ira gore ka eh, kgone go tswa especially go le tota se le gore motho o mara morago ga dingwaga tsa bo thirty five o setse o or bo 40 ke e le gore ke e le gore ke ngwana wa ntlha mmelega marapo a ga a ke sentle gore tsone gore o belege eh motho o kileng a re ga a tsiwa a nna le di-complication ka mo se mo le gore ena le pleke ya go ya ntlwaneng di kopane and then mara ga foo di a rekiwa di a repaiwa eh then ga re recommend gore o belege mama le nextani because go fa le go ka nna ga bile ga gape and then yana go tla nna bothata gore o o belege normal e go tla nna bothata gore go go repairiwe so tse ke tse dingwe tsa mabaka a a rabitsa maternal causes eh motho o nang le fibroid ke le gore fibroid di tsile molomo wa pele se se ga go kgone go gore ngwana a folofele ko tlase ya lenyalo and then fetal uh, five ra tshwela gore ngwana o monnye thata interesting e enough premature baby re prepare gore a le se ka operation ka gore ga a tswa mo marapong mo e, tlhogo e ya pitlagana mo marapong ka ntlha gore ngwana o bleedela ka mogare e ka nna e, ya nna gore o na le abnormality tse di rileng e leng gore di ka beya ngwana mo kotsing ga a tswa mo mane e ka tswa e le gore um ngwana mogolo thata ga go ngwana o fetang bo four k g ga re recommende gore eh, a tswe normally because o tlhela gore kgagwe kape and then magetla a ne stuck and then ngwana o tlo nna le mathata le gore tlhele gore le ga ka belega ultimately o tla sokola go ya sekolong and then tse ke di-condition tse e leng gore eh, ngwana um eh, gore electively o ka plana gore ngwana o mo belegise normale ke tse dingwe tsa tsone Amin, ou mele um, fite ka operisyon. Bo kore brinj, brinj kore mwana wakaf marako. Or eni agar nanman la, kele anje transhez, gora dwars de son. Transhez de geng ou yadi kounchi veli kore, de ho kaliga yango, sanye tukoro ou operisyon apen dawn. Ikol, e kou, ete chile chelo koumou koukou, koukou chase. Kou denya li toho, ou le ina ka, ouro ou le da kouveli fito. Kou kou, koumou reki fela, kou kono, kouro ou kono chwara. Kouro sanye tukoro, dele f kgotsa re bolesana gore ke pele yaanong ga o buse up and down access ya go begisa ngwana is easier because se se botlhokwa ga o etse di-operation tse ke gore you must make sure gore o nna le mme o phelang and then o fa o mo fa a healthy baby o phelang as well so and then go na le se re se bitsang elective go na le se re se bitsang emergency emergency mme o ile a le gore o plana go bega normale mare yaanong go tshwanetse gore a re mmelege operating in the change in a very short period of time eh how bleed a tartan so the caso le abruptio cosa placenta e bleed abruptio corpo pelo e placenta e si tachi de fona ko e caso eh le go tswa mana ga e e sentle eh caso le mana o tsula ga tsa le sentle ga ntse ga ntse e tate di se ka khote like why hena so why kwakhetsa e caso le gore ngwana o tsimo go ntsha mantle ka mogare e di tsantere di tsantere di tsantere kgotsa o ne o le mo lading and then diura tse di tshwantseng di nne teng which are about eight to ten hours from house le three centimeters di fetile yaanong um go na le bothata gateng foo so tse ke tse dingwe tsa di-situation tse se ka irang gore mme a ile o belega ka operation ka emergency um di-blood pressure ge blood pressure mme le ko godimo thata mme o fetang condition e re bitsang gore preeclampsia um le severe yona ke dira gore eh, re le fitse ka operation ehe eh, um eh. eh, ga ke itse re tla tla tsatsa dipotso tsa baretsi fa mo nakong e sa fediseng pelo le ditshwaelo tsa bone mme fela jaaka o ntse bua jalo ka go pepa ka tlhago um nako tse dingwe gore o tla boya bookelong o ne o ipoletse gore o pepa ka tlhago ka ntlha mabaka a rileng wa feleletsa o pepile ka karo bonnete bofo kae gore hela ga o tshomotse ngwana gago wa ntlha o pepile ka ka karo wa go pepa ka karo botshelo ba go bo botlhe a ga gona tshona gore o ka leka go pepa gape ka tlhago e teng go tsa re seditsang ke gore ke vagina birth after caesar infection ke ka feedback ba kgona gala gore ka belega ka feedback ga o feditse go ga o kile wa ga ka operation e before especially se e le gore o kile a belega normally before ba teng batho ba e le gore o beletse normally and then ngwana o latelang ke operation then wa boraro a ka nna mmela ga normal ga gona bothata and then go a le gore indication ke mabaka a gore retse operation ke a feng if ngwana a na le motona thata wa bo o latelang re tla lebelela gore o kanang kang ke ngwana ntlhana ka ka breach and then o latelang o tla ka tlhogoine o se consider mara go na le di-situation tse e leng gore ga gona ka mokgwa mo re tshwanetse re e belegise normal eh, ka operation every time yaka ge o kile wa belega ngwana o premature yaanong go raya gore ka mokgwa o popelo e segileng ka teng ga o ka leka gore o try go leka normale in the next time um eh, di-chances tsa go rupture tsa go eh, rupture ga popelo a ah, hai ene se kopela ka ba ra tshwara re ka le ja le ngwana hmm. eh, re lebella eh, chances ya gore se re se ka fira prosika e se tsantsa go pe e baby le ena o so we are always hmm. trying to make sure gore e re pone maternal mortality ke se go tsala ha bonne ba ba ka aida go le fitlana mang ka go re tsaka gore the safest way tla rutlwe utlwe dipotso le ditshwaelo tsa baretsi doc madume molebogeng nna ke botsa ngaka gore mm. ka gore ke operatilwe mm. ne e be e le gore only to find ba re ke ectopic pregnancy ke botsisa ngaka gore e tlhola ke eng ntho e ya ectopic pregnancy ke a leboga ke mildred lekalakala ko mamelodi ectopic uh, pregnancy ya ntlha gore e tlholwa ke eng my second pregnancy e nnile um c section because of the distress ya ngwana so ka end up mhm. ke le ko theater and then so ne ke batla go botsa gore how do you avoid c section for the mm, for next time because it seems like once you go to theater all this thing you can't uh, deliver a child naturally after that re fetsa go bua ka one mme gape ngaka o tla o tla ya ee dumela motsweding ke ne ke botsetsa mme man mme e leng mage bana bana ba rona ba ba itree ba botlhe o ba kry-ile ka kabo jaanong na ke batla go itse mo ke motho o a tshwenyang ke dipeine gona fa mabading a kgale dipeine tse dingwe tse di botlhokotlhokotlhokobe gongwe re belaele gore um maybe ba lebetse sengwe ka mogare and then bana ba setse ba godile last born e 21 but mara hmm. bo botlho ba kry-ile ka karo mara yanong ke tshwenya ke gore o kry gona fa go rurugile mo thipa e hmm. tsamaileng mo teng mo kgotsa sona scare a ke botsa hmm. gore e, e, e ka nna lebaka e leng ke botsetsa ena tlhe ka gore ke itse gore go mmaleng ga a utlwelela radio ke a leboga makgae motshwane re makgae re lebogile thata dog ka leboga autleng eh, um nna nka fela o botsa gore um eh, ectopic e bakwa keng ectopic pregnancy ke imo gore ke go ima outside the womb ngwana o mo dithupong kgotsa o mo o bareng ga ka mo popelong ga mo a tshwantseng a nne teng e ka bakwa ke eng the most common cause mo south africa ke ke bolwetse ba ditshupo block trips and block trips gantsi di khosiwa ke malwetse a thobalano STI especially ke re speakang gore ke pelvic inflammatory disease gore ga se malwetse a STI sa and then a spreadile go ditshupong a a ditshuputse and then the next thing ga o ima wa ima mare yaanong go na le gore eh, ngwano a setelele ko popelong a nne sentle a ba santse a nne teng ngwano le yaanong o nna mo ditshupong so this is most common

na bobedi ke gore eh, um fetal distress a re o rile le fetal distress and then a end up ka c-section o batla gore a ka e preventa yang a gona ka mokgwa ka e preventang ka teng fetal distress ke gore go gore ngwana ona na a a nna tired a lapa ka mogare pelo mm. ya gagwe sa tablet e buka e, e, e sentle um eh, mm. eh, condition e yalo e beya ngwana mo kotsing so eh a utse a re e belegile ka section ka ntlha ya seo because of that go na le kgonagalo gore a ka belega next time ge e le gore eh, operation e dirilwe more than thirty seven minutes ga na se tsa fetile dikgwedi tse thirty seven le gore o from dikinitate ka montle le ka mogare and le ngwana o ne mo um ka bo three k g go na le kgonagalo gore a ka belega next time and then o botsa go ma magae o botsa gore eh mme o le operation ka tharo and e o ka botlhoko mo karong eh go na le gore go na le ka mgo mme a folang ka teng ka mogare ka ne tlhela le gore lebadi le ka go mogala a fola sentle ga se gore go ra gore go leetse seng ka mogare ka mgo motho a fodileng ka teng mo nna le se re sitsang gore ke di-attrition di di tse go di lebelela o ka re ke bodi mare ke dinama tse di dirileng ka re bodi tsa mogare kama

specifically ko gynecologisteng kgotsa ko sepetlele e leng gore ba na le gynecologist ba kgona go thusa ka eh, operation e ke go e bolela ka gore ga go le gore motho a mme a phela a le mo ditlhabeng tsa dinao mm, mm, ngwana le 21 years last born e le 21 hello oslebo o bua le ke ba wetse mo ntwedi mo meriting um le nna ke yo mongwe wa batho ba ba pepileng ka sekere so ke ne ke batla go botsa gore ga ke robetse ka letlhakore laka la la moja la molema ga ke ne comfortable go batlaga ke ibalanceng yana ka something gore ke kgone go nna ka setho kore o ka re go na le something se se gogegang ka mogare seo ke ne ke kopa o mpoletse mme foo gore matsapa e ka tswa e le okay hi lebza hi lebo hi lebo dumelang eh nna ke na le experience lebo ya go pepa kakaro um kgwedi e fetileng ke pepile bana ba le four so go ne go sena gore nka pepa ka tlhago eh so ne ke patelesega gore e ne ka ro kgotsa yone c section so ke a leboga ke a leboga lebo ra leboga okay e ne le tshwaelo fela doc e nngwe potso e re e boneng ka kwano ke ya gore um eh, last bone o sixteen years mme fela mo a dirilweng ka mo teng o na le go babelwa ba sala a tswa le dipeising yana matsapa e ka tswa e leng okay ke a leboga seo ausi a ke nagana gore dilo tsebaotse ko meriting a re o na le problem ya operation ga go bala ka legato la left probably problem ya gae ke yona e ne ke tlhalosa ya e ne ke re gore mme o na le operation tse tharo tsona di-actions gore o fitlhelele gore popelo e attached mo di tse ka tse ka mo right ke ka mo e reng ga re bala ka mo left o fitlhelele gore ya gogega ga e mova ka mokgone e diragala so a ye ko ngakeng unfortunately the only way ke gore yona operation ya ga se big operation ya ka ya ya ya ya ya ya cesarean infection eh yona eh, ke operation ya kimo le go tsena camera mo mo mohubung le go bona gore ka tswa le yona cause and then le gore ke yona matrole ya popelo mo e e e e tshwarile teng and then nna re kry bana ba ba four congratulations mo go ena mme ga se tso tse leng gore re encourage re le bo because usually ke di very complicated pregnancies and di na le di-complications tsa tsona tse di ka beyang bana kgotsa mme mo mo but eh, in anyway ke setse sentle se se and then o ne o botsa o tsebo gore um re ka tlhokomela ya rona karo ya eh, ngwana last born in sixteen years mme mo a dirileng karo mo teng go santse ne go na le go tlhotlhonela go tlhotlhonela go tswa dipeisi matsapa e tla tswa di a tsakae oh okay go tlhotlhanela o tlhela le gore mo operation ele ka gongwe go tlhoka medidinyana um eh, and then mediri e e stuck mo go katswang go le operation mo teng mo nka mo advise gore a ye bone physiotherapist kgotsa dermatologist ba tlo 'irang leng ka treatment mo plekeng ela mo go leng eh, mo irileng operation mo teng ba tla mmoga le gore a e matsa jang gore a tla kgone gore a a a a a baakanye bothata bo bo ka tswang bodiragetseng mme usually bo fisio basedi ba na le metšhini e ba kgonang gore ba treate pleke eo ka ka bokhutshwane fela doc re tlhokomela jang ka ntlha ya nako okay um eh, tlhokomela operation ya gago ga o fetsa go dira operation make sure gore ga o fole go bolaong ka speedi mo malatsing a ntlha especially a supileng o ka nna mo bolaong nako yotlhe ka gore o ka foma se be di bang ke di clock so ira gore o tsoge o ye toilet mora ga ira tse tharo tse nne and then ga o a ngwana either mo ni se se kan o beile ile mo ka mo morago gore operation ya go se ya bida eh operation go botlhokwa gore o tlhomiwe ga bedi ka letsatsi sanitize matsogo a gago o bo sa se ka tse kgotsa le ya letswai o ikoloma ka ka ona ga kgotsa gararo ka letsatsi go na le dithunyana tse bo phomona ka go ba go fa go ka nna wa tse pedi tsa ntlha go dira operation mo metsing o shawara tlhapela fela bateng ya go gore operation e ya nna le bothata mara ga tharo o ka nna wa simolola go bofa ga gona bothata bo nna ba rata go bofa dimpa ke go bofa then from then on eh o phela ditlhokometso until dikgwedi tse six ka amen dibeke tse thataro ga o ya check-upong ka kuka dilo tse di boima ka simolola go tlhatswa di-washing go fela ka gore ke yona ntho e tlhele gore yaanong nna le lethata later on mo bophelong gore especially ngwana bobedi wa boraro re le eh, bo mme phela re ipolelela gore re tlwaetse re di-veteran mm. re simolola o dira di-washing se dira dilo tsotlhe ka pele then o nna le bothata ba gore operation ya go ga e sedi dok ra leboga mo nakong e tlang ke batla re bue ka go bo bomme ba stima montle mo <laughs> re bue ka yone gore ehe re tla re bua ka yone ra leboga thata dok o tlhole sentle ke a leboga mpileko ke a leboga le bareetsi ba ba motsweding f m ke o a bulelang le mo pretoria ke kry-ga mo ke tloko kgotsa um mediclinic mo mete nomoro yona ke zero one two double four double zero eight two five ke a leboga doc re lebogile thata ke doc thatabogoteo re re buisana le ene jalo jaaka re re gore tsela re kgwedi e re le mo go yone e ke c section awareness month re re bua fela jalo ka go pepa karo mme ke a fela gore o ikutlwetse go le gontsi gore fo gongwe fa o tswelela pele go na le matsapanyana matsapa di tla bodia tsa a ko kae o seka wa nna fela e tlhotlhonela o seka wa nna fela o itlo gore man ga di boi mo ga di ntse mo tlase mo ba ba go segile mo teng mo e ka tswa ba go segile go tswa mo letlhakoleleng go ya ko go le lengwe kgotsa go tswa mo mofufung go ya ko tlase kwa go sa kgathelesege mme hela o bona gore go fa tshwano fa a ga go nnesege boela ngakeng ka bonako thata fela o tle o kgone go bona thuso hashtag gololosegile